muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza iyi radiyo yanyu ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu iki kiganiro muragikurikira uko kirimo kiba murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga koko ikaze rero ejo kuwa kabiri ni umunsi mukuru w'amahoro igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel kizashyikirizwa uwagihawe minisitiri w'intebe wa etiyopiya abiye ahmed ni umwanya wo kuvuga amahoro nimugwize amahoro rero gwiza amahoro ni intego n'ikivugo cy'ishyirahamwe agecl association des jeunes de saint charles rwanga umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga ufite igicumbi ku rwego rw'igihugu imageragere i kigali washinze amatsinda club mu gifaransa urubyiruko rutorezwamo kugwiza amahoro nibyo rero tugiye kuganiraho n'umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga agecl padiri yakaremye theogene padiri yakaremye muraho murakomeye
muraho neza tomasi kamirindi ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo wungure inama abakunzi b'ijwi rya amerika bene nyiri iyi radiyo icyo aya matsinda y'amahoro mu rubyiruko agamije ariko rero ntabwo twavuga aya matsinda tutabanje kuvuga uwayibarutse uyu muryango w'urubyiruko wa mutagatifu karori rwanga ni muryango ki mu magambo make cyane
mu magambo make umuryango agesel asosiyasiyo de jeunes de saint charles rwanga ni umuryango washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ugamije gutanga umusanzu mu kurera urubyiruko rw'ikinyejana cya makumyabiri na kimwe kugira ngo twongerere amahirwe y'ikinyejana kizatandukane n'igishize cyaranzwe n'ibikorwa byinshi birimo byahungabanyije umutekano w'abantu by'umwihariko nka jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane ariko binawubakemo ubushobozi bwo gushishoza no kuyungurura ibyo bumva n'ibyo babwirwa ku buryo ntawakongera kuba yabashora mu bintu bidasobanutse hanyuma hakazamo n'ibikorwa by'iterambere kuko akenshi n'uci ku rubyiruko ahera ku bukene buba rufite mu magambo make rero ni umuryango ni uwo nguwo wabonye ubuzima gatozi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ukaba waranditswe muri rgb muri bibiri na cumi na rimwe rgb ni ikigo cy'imiyoborere myiza y'igihugu yego rgb ni ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere myiza
yego eee nikose ibi bikorwa by'iterambere nabyo byibanda ku rubyiruko
byose ni bigenewe urubyiruko rw'ikinyejana cya makumyabiri na kimwe ye nuko hanyuma rero mukaba mufite igicumbi gikuru ku rwego rw'igihugu hari imageragere ni muri paruwase ya mutagatifu yohani muri butamwa yego kuki isa ariho mwagiye gushinga igicumbi ni ukubera ko nawe niho ukomoka uri muri paruwasi ya mutagatifu yohani
oya njyewe nashinzwe umuryango wa jeseri mba muri paruwase ya nyamirambo yego yitiriwe mutagatifu karori rwanga ikaba rero butamwa yari santarare y'iyo paruwase nayo nakoreragamo ubutumwa icyo gihe niho haguraga makeya tuhabona ikibanza turakigura nyuma tubona ubushobozi turahubaka Mm.
nuko twahatuye none se kwita uyu muryango urubyiruko rwa karori rwanga byatewe n'uko uri uwo muri paruwasi ya karori rwanga cyangwa
urebye ni ibintu bibiri byabiteye yego icya mbere ni uko umuryango wavukiye muri paruwase ya nyamirambo yitwa mutagatifu karori rwanga Mhm.
icya kabiri ni uko uwo mutagatifu n'ubusanzwe yagizwe na kiliziya gatolika mu- ku isi umurinzi n'umuvugizi w'urubyiruko rwa afurika Mhm.
kandi impamvu babikoze ni uko yareze urubyiruko mu gihugu cy'ubugande rugera ku rwego umuntu yavuga ko rugira ijambo ryigenga rwose ku byo uwo ari we wese avuze ku buryo n'umwami ashaka kubakoresha ibintu bitari byo bamubwiraga bati ibyo ntabwo ari byo badafite ubwoba tibembere kubikora kubera ko ari umwami ubivuze ibyo bikerekana ko nko mu rwanda tuzi uko urubyiruko rwagiye rukurikira abantu rugakora n'amahano karori rwanga uwo twumvaga yabafasha noneho kuba abantu bashobora gushishoza bakagira critical thinking ku buryo ku bintu babwirwa n'uwo ari we wese ba- bagira ijambo ryigenga ntibakore ikintu kuko bakibwirijwe na runaka ahubwo baka- bakaba bafite impamvu zo kukiba cyangwa kutagikora padiri yakaremye ibutsa abatwumva karori rwanga ni umuganda yishwe ndakeka we n'abagenzi be barabatwitse Yari af- Barabatwitse yari afite mu imyaka gihugu ingahe cy'Ubugande mu Yego.
mwaka w'igihumbi na magana inani mirongo inani na gatandatu yego urebye bari urubyiruko barimo hagati y'imyaka nka makumyabiri n'itanu na cumi n'itatu Eh, bari ya- yari abayoboye rero kandi rwanda yari umwe muri bo ari we ubakuriye muri icyo gihe bicwaga akaba rero eh, yarazize ko umwami ntiyemeraga ibyo bintu by'ubukirisitu bwari kandi bucyagera akajya atekere ubwari bugitangira mu gihugu cy'ubugande Mm.
icyo gihe rero ko atabyemeraga yakekaga ko abazungu bazabakoresha bakaba bamukura ku ngoma ikindi kikaba ari uko inyi- i- inyigisho babaga barahawe zijyanye n'ivanjiri hari ibyo zitabemereraga gukora kandi we yashakaga bavuga ko yari umutinganyi Mhm.
abo bana rero bamaze kumva ivanjiri babona ko ari rwanga bakamuhakanira bati ibyo ntituzabisubiramo ni bibi bakamubwiza ukuri ni icyo rero yaje kurakara ko yabonaga atakibafiteho ijambo nk'uko yari arifite mbere bemera ko hari undi mwami umusumbye ngira ngo yashatse kubereka ko ari umwami usumba abandi nyine yiyemeza kubica ariko nabo bapfa gitwari bavuga bati umwami w'abami tuzi ko azatuza akadusubiza ubuzima ndetse banapfa bavuga bati umenye ko wowe nutisubiraho udutwikishije umuriro uzima ariko wowe uzatwikishwa umuriro utazima banze rero bagize ubutwari bwo kwanga gutatira imyemerere yabo niyo mpamvu uru rubyiruko karori rwanga ari icyitegererezo
cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na padiri yakaremye theogene ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga ufite icyicaro gikuru hariya imageragere nikose aya maklebe noneho rero aya matsinda y'amahoro mu rubyiruko ari mu maparuwasi yose y'igihugu mu mashuri yose makuru y'igihugu n'ayisumbuye a- ari- ubu ngubu mumaze gutera iyihe ntambwe
ntabwo turagera mu mashuri menshi cyangwa amaparuwase menshi Mm, ubu ngubu amakarabu amaze gukorwa ageze ku makarabu icumi hari iri muri iniverisite y'u rwanda i butare iri muri kisite nayo ni iniverisite y'u rwanda ni kampisi y'i kigali hakaza mu mashuri yisumbuye koreze saint andre eh, lycée notre dame de sito zose ni i kigali hakaza amaparuwase ya butamwa ndera nyamirambo ndetse hakaza na iniverisite y'ubuzima y'ubuzima y'i ruri na paruwasi ya ruri ubwayo ayo rero akaba ari amatsinda by'umwihariko y'amahoro ariko hakaba hari n'andi matsinda menshi noneho ari mu turere tugeze kuri dutatu asaga mirongo itanu i- ari mu- no- ari muri iyo y'amahoro ariko n'akaba no mu mishinga y'iterambere eh, ubwacyo Mm.
Mm.
padiri yakaremye rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine ahubwo ni icy'abaturage abanywanyi b'ijwi ry'amerika niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire uwa mbere lionel hanyuma mutangire muganire lionel we
karame karame urakomeye
yego bwira umutumirwa aho uherereye lionel
Eh, je nitwa nyeramihigo riyoneri andere shabarake Mhm.
nkaba mba muri uganda muri hoyima district Eh,
none nge nifuzaga kumubaza ariko uri umunyarwanda rero
yego Ah, komeza
nifuzaga kumubaza mbese urwo rubyiruko aba- kwa karoye rwanga bafasha bagendera ku yihe condition
ye reka ahita agusubiza
Eh, urakoze lionel Eh, harimo ibikorwa bitandukanye hari icyo gikorwa kijyanye no kwigisha inyigisho z'umu- zimakaza umuco w'amahoro mu rubyiruko izo ngizo urebye nta kondisiyo ni ukuba uri hagati y'imyaka cumi n'umwe na mirongo itatu n'itanu Eh, uru uru urubyiruko nicyo bishatse kuvuga abo ari bo bose mu bijyanye rero n'ibikorwa by'iterambere ho bifasha urubyiruko ruva mu miryango cyane cyane ikennye eh, batabashije kwiga amashuri makuru kandi wenda badafite n'ikindi bakora kibazanira ubushobozi cyane cyane mu rwanda dufite icyo twita ibyiciro by'ubudehe ibikorwa by'amajyambere tubigenera cyane cyane abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe Mhm.
nta yindi kondisiyo rero ni ukuba adafite ibindi bintu akora byamufasha mu rwego rwo gufasha leta ku- kurwanya nyine ubukene no guteza imbere nyine urubyiruko Eh, ariko se padi ko nduzi amatsinda y'amahoro yo yiganje mu bantu biga gusa mu cyaro abantu ba- batashoboye kwiga bo mubateganyiriza iki
amatsinda y'amahoro yiganje mu mashuri ni ukuvuga mu bantu biga
ntabwo ariho gusa kuko navuze nyine mu mashuri mvuga mu Mm.
maparuwasi aho mu maparuwasi abenshi ni abantu basanzwe rwose bari mu mirenge bari bari mu buzima busanzwe ye
Eh, baba abahungu baba abakobwa baba abahungu baba abakobwa bavanze baza ku bushake bwabo yego Eh, ubu bari bakiri bake kuko nasaga n'ubikora njyenyine muri wikende aho nabaga mbonye umwanya ariko ubu dufite itsinda turimo gutoza eh, by'abantu bagera ku icumi Mhm.
noneho bashobora kuzatangira kujya ba- bazenguruka henshi ayo matsinda akagenda akura kuko yishimiwe cyane n'urubyiruko abo muri gutoza bo ni abarayiki ntabwo ari abapadiri
Oya, ni abarayiki twabitse imboni z'imfura z'ikinyejana imboni
z'imfura z'ikinyejana
Ikinyejana cya makumyabiri na rimwe.
Nzabasobanurira gatoya eh,
Eh, umuryango wa geceri washyizeho gahunda yitwa gwiza amahoro porogaramu 2100 gwiza amahoro porogaramu bibiri n'ijana mm, ni gahunda eh, yafashe ikinyejana ikigabanyamo ibisekuru bine nk'uko bisanzwe noneho igisekuru cya mbere ubundi igisekuru imyaka makumyabiri n'itanu ikinyejana n'imyaka ijana mhm.
ubwo rero urubyiruko rwo mu gisekuru cya mbere turwita imfura eh, Ni- urwo mu gihugu cya kabiri rukaba ubuheta ubuheture na ba bucura ku buryo mu kinyejana nyine abo bantu bane baba baranyuzemo nyine hari imfura zikora zikagaragaza zitwa ari imfura mu kinyejana eh, hakazamo ubuheta ubuheture na ba bucura mhm.
ubwo rero kuko turimo gushaka kurera cyane imfura z'ikinyejana cya makumyabiri na kimwe eh, kugira ngo zizatandukane n'izo mu kinyejana cya makumyabiri wenda aho zifite ukuntu zigishijwe ibyo zigishijwe rimwe na rimwe bikazagenda bihererekanwa bikabyara eh, amahano yaje kujya no kuri jenoside yakorewe abatutsi turavuga tuti izi mfura z'ikinyejana zigishijwe ayo mateka hanyuma noneho zikagira na- n'abo twita imboni bazakomeza kugenda bazigisha baziyobora Mhm.
babaye benshi bafite ubumenyi babona inyigisho nziza bafite politiko thinking eh, bagenda bahererekanya noneho ku buheta bakazabaha ibintu byiza ubuheture tukazagera kuri ba bucura ni ukuvuga abo mu gisekuru cya nyuma y'ikinyejana bimeze neza ubu rero tukaba twarakoze gahunda yitwa bridge program ni yego gahunda y'imyaka itanu iyo gahunda izatangira muri bibiri na makumyabiri igeze bibiri na makumyabiri na gatanu aho bibiri na makumyabiri na gatanu birumvikana ko tuzaba twambukira isekuru cya mbere tugiye mu cya kabiri
Mm, ubwo rero icyo twise iyo burije ni icyo kiraro nyine ni ukuva ni uku- ni ukwambuka igisekuru cya mbere ujya mu gisekuru cya kabiri eh, ubu rero turimo gufatanyiriza hamwe kureba ni ibiki twumvise byabaye muri iki gihugu byakomeje imico y'abanyarwanda ibyabyaye urwango inzika umujinya ibitekerezo byo kwikunda dukwiye kuzasiga mu gisekuru cya mbere ntibizambwe mu byo mu gisekuru cya kabiri ubu niwo murimo cyane cyane urimo gukorwa n'urwo rubyiruko kandi tuzabaza benshi batwunganire tumenye ibyo bintu bimenywe n'abanyarwanda bose bavuga bati ibi ngibi bizasiga mu gisekuru cya mbere ntabwo bizajya mu cya kabiri nibitajya mu cya kabiri ni ukuvuga ko bi- amahirwe y'uko bitazajya mu cya mu cya kane azaba atangiye kuza eh. Eh, ibyo wavuze mu cyongereza critical thinking ni ukuvuga mbese kwitekerereza nta wundi muntu ugutsindagiyemo ibintu ngo uba aribyo ugendera wowe ukagendera ku ku kuri
ku kuri kwawe cyane cyane ko tuba tugendera buri gihe ku rubyiruko rw'igihe cyacu twebwe mu kinyejana gishize usanga twari tu- turi urubyiruko wabonaga umuntu w'urubyiruko wagira ngo nta gitekerezo cye bwite yakwigirira bashobora kumubwira ati ibi ni byiza akabikora ejo undi akaza aje ati byamara biriya ni bibi ubwo akavuga ati ubwo ni bibi koko ukabona umuntu adafite nk'ibintu yahera aho ari ngo amenye ko ibintu ari bibi cyangwa ari byiza atagombye kugira umubwiriza Mm, inyigisho twateguye rero nicyo zigamije zifasha urubyiruko kuba uwo ari we wese wagira icyo ababwira zamufasha kuyungurura akamenya iki ngiki kubera imyumvire yanjye maze kugeraho ntigikwiye ukivuze uwo ari we wese iki eh, kirakwiye ukivuze uwo ari we wese Ni- ni rwo rubyiruko dushaka kubona muri kinyejana cya makumyabiri na kimwe rukaba nirwo rwatwizeza ko ikinyejana cyabo nyine kuko icyacu ubwo ni igishize eh, kizatandukana n'icyo cyacu cyabayemo biriya byose munsi
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga umutumirwa padiri theogene yakaremye umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga turaganira cyane cyane ku mugambi witwa gwiza amahoro ariko se padi mbere y'uko duha ijambo patrick utegereje ku murongo wa telefone lionel yabajije iki- ikintu nimba nta nta mbese igisabwa kugira ngo umuntu aze muri aya makarebe yagwiza amahoro kandi mwebwe muri abakatolika utari umukatolika umuyisilamu umuporoso umuyahudi nawe usibye ko ntazi nimba hari abayahudi benshi mu rwanda nabo bashobora kuza muri ayo matsinda kandi yarashinzwe n'umupadiri w'umukatolika
aho karori rwanda atangariza abantu ah.
ni uko aho yari ari muri urwo rubyiruko yari afite Mm.
urubyiruko ruri mu madini atandukanye mu moko atandukanye rwamwibonagamo cyane ku buryo atigeze atandukanya amadini no muri abahuye imana buriya ntabwo bari abagatolika gusa Eh, natwe rero natwe rero buriya muri urwo rubyiruko nta madini tuvangura bose barimo n'abayisilamu basangamo bitewe n'aho batuye hari abo usanga ari abakirisitu gusa kubera ko ari muri paruwase mm, ariko hakaba n'ahandi baje mu rwego rw'umurenge ugasanga bose barimo kandi ugasanga rwose ayo ma- ibyo bibatandukanya nta na kimwe kibabuza kuganira cyane cyane ko n'indangagaciro ajeseri ishyize imbere uko ari eshanu ni ukuvuga ukuri ubwisanzure eh, ubworoherane ubuvandimwe no gukunda igihugu wumva ko nta hantu umuntu n'umwe biheza ni ubushake gusa ukumva ushaka kugwiza amahoro ubundi ukanayagaba muri iki kinyejana cya makumyabiri na kimwe ukumva ari ubutumwa bwawe ari umuhamagaro wawe
nk'uko rero nari maze kubibabwira inshuti z'ijwi rya amerika dufite patrick kuri telefone patrick we
karame urakomeye
ya ndakomeye cyane namwe murakomeye yego turakomeye rwose bwira padiri yakaremye aho uherereye patrick
Ah, mperereye mu majyepfo y'u rwanda mu gace kitwa i huye mu murenge wa tumba eh, hariya hafi ni butare mu mujyi mbese Eh, Aho Butare twitaga mu mujyi Butare.
hafi ya universite Eh, nuko Ya.
Eh, gusha ku ngingo patrick
yego mbanje kubashimira mbere na mbere ku kiganiro cyiza mwa- muri muri isanga mwatugejejeho uyu munsi ndagushimiye nanjye ya nkaba nikurikirana ijwi rya amerika umunsi ku wundi kandi nkaba ndikunda nananishyigikiye mwagiye kuraje kabisa mukora akazi keza so muri ibyo bintu yari arimo atubwira Mm.
eh, kugwiza amahoro iyo ni politike nziza
oya kiliziya Mu zikora ama- buryo- kiliziya ntabwo ikora politiki patrick reka Ya, tubyite umugambi
ni umugambi mwiza Eh, ni umugambi mwiza wo kugira ngo abantu ba- bagire amahoro mu gihugu cyabo aha ndetse no ku isi muri rusange Mm.
ariko ah, harimo inama na- na- hari- cyangwa ubujyanama na- na- namu- namubwira Mm.
azadukorere nk'ubuvugizi kubera ko usanga ibyo bintu hari ibice by'icyaro binini bita- bitarimo bitana- bitanasasibirizwa cyane nyine ugasanga harimo nk'umuntu udashobora gusobanukirwa ibyo ari byo
niko se patrick reka Kubera nkwibarize Ubu- ubu ngubu ko uri kuganira na padiri iya- yakaremye wamubajije nimba utajya gufata amasomo nawe ukazatanga- ukazagwiza amahoro iwanyu mubaze
Eh, abinyemereye nta kibazo aha reka gusubize uba ugumye ku murongo Eh,
padi Eh, arakomeye cyane arakomeye cyane patrick nkunda cyane Mm.
abantu banyotewe amahoro abantu bifuza amahoro kandi Yeah.
niba ari nko muri paruwase muri ako gace yavuze arimo muri huye turateganya ko tuzakora ubuvugizi ku rwego rwa conference episcopale ku buryo dushobora Yego.
gukorana n'amaparuwase hafi yose yo mu rwanda noneho ayo maklabu akaba yagera yakwira mu gihugu cyose aciye muri izo nzego za kiliziya kuko ni uburyo bworoshye bwo kugeza ibintu byiza ku bantu benshi kandi mu buryo bu- budahenze cyane ubwo rero aho ari yegeranya na iverife nawe dufiteyo karabu anaduhaye aderese ye rwose twazamushakira abantu bakamusura cyangwa akabasura bakaganira bijya muri iverife y'ubutare padi muri kumwe kuri telefone turacyamufite nakubwire ni- niba iyi aderese ye yayiguha
patrick karame yewe uraho neza
ndaho ndakomeye cyane nawe Eh, nanjye ndaho uturanye na iverife y'u rwanda i butare
Eh, hariya hafi ya diyoseze ya butare
Eh, ubwo rero rwose uduhaye nimero yawe ya telefone
yego twazayiha gu- klabu bwizamo klabu iri muri univerisite nyine hari i butare noneho bakazaguhamagara ukabasu- baka- ukabasura mukaganira bakarushaho kukum- kukubwira nyine iyo gahunda
iyo gahunda noneho reka mbabere umuhuza si ahari kugira patrick ndumva atayiguhera hano kuri kuri radiyo reka Yego.
kuko twebwe nimero turayifite nawe yawe padiri turayifite Barayimuha.
yego reka tubigenze gutyo yoye gutanga telefone ye kuri radiyo patri urakoze
yego namwe murakoze cyane ijwi rya amerika yendaza kukoherereza nimero ya padiri ya karemye ndabikwemere niturangiza iki kiganiro urakoze umunsi mwiza sawa namwe mugire ibiganiro byiza uyu munsi ye urakoze hanyuma padiri yakaremye nanone wavuze conference episcopale sinzi nimba abantu bose basobanukiwe icyo ari cyo ni inama y'abepiskopi y'abepiskopi gatolika mu rwanda gatolika mu rwanda abepiskopi nibo bayobozi ba diyoseze gatolika mu rwanda Yego.
ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga kuri telefone dufite na idirisa idirisa we
mwiriwe mwiriwe wiriwe neza uherereye idirisa
mbere hano i kigali yego ko numva ikintu kime- Eh.
numvise ikintu kimeze nk'inkuba imvura irimo iragwa
hano imvura irimo iragwa eh ndashima imana ko yaduhaye imvura yego yego nuko gusha ku ngingo idirisa Eh, twebwe tura- turashimira umutumirwa mwadutumiye yego Eh, ndamubaza ngo imigambi afitiye urubyiruko ni izihe ko twumvi- ko twumvishije imigambi bafite ari myiza yagirira akamaro abana bakiri batoya Mm, Eh, yego u- ure- urebye n'icyo kibazo bashaka kumwibariza kimwe kimwe n'abakambwe bakiri bakuru imigambi babafitiye
ye idirisa urakoze Eh, namwe murakoze
wowe wowe urumva ijwi rya amerika si ngombwa ko kugumana kuri telefone idirisa idirisa yagiye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda padiri yakaremye wumvise ikibazo cye
Eh, aravuga in- ingamba na twaba dufitiye urubyiruko rw'ibiti ijana cyangwa makumyabiri na kimwe yego
ingamba nk'uko nakomeje kubivuga turashaka kubakamo umuco w'amahoro ku buryo ikinyejana cya makumyabiri na kimwe cyazaba ikinyejana cy'amahoro kurusha igishize kuko igishize cyaranzwe n'ibintu bikomeye cyane ku isi yose atari no mu rwanda gusa muri kano karere k'ibiyaga bigari ariko by'umwihariko mu rwanda kuko urumva habaye byinshi ariko hiyongeraho na jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ni ukuvuga ko ikinyejana cya makumyabiri na kimwe turavuga ngo urubyiruko rwigishijwe rugatozwa umuco w'amahoro ushingiye gutungisha inabi neza no violence active mu gifaransa rukazakura rutari mu murongo wa violence nk'iyaranze ikinyejana gishize tubona ko icyo kintu cyaba ari ikintu umuganda waba ukomeye abeseri yaba itanze n'igihe cya makumyabiri na kimwe hakiyongeraho rero n'ibyo bikorwa by'iterambere bitewe n'urwego umuntu arimo niba nta mwuga azi iyo twabonye tukamufasha kwiga umwuga tukabashyiramo amatsinda bakizigama bakagurizanya tukabashakira inkunga bakiteza imbere bumva ko ni gahunda zifasha urwo kwiyubakamo ubushobozi butuma rwose agira ijambo ryigenga muri sosiyete mu nzego zose akazaba umuturage mwiza wubaka igihugu cye neza
nicyo minisiteri yacu niyo ngiyo ni ukorera urubyiruko ruzavamo abaturage bakuze mu mutima no mu mufuka badashobora guhinduka ibikoresho mu nyungu izo arizo zose nk'uko karere rwanda yari ameze hanyuma nanone tubwire abakunzi b'ijwi rya amerika ko ikinyejana cya makumyabiri na rimwe ukunda kugarukaho cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kikazamara nyine imyaka ijana
cyatangiye n'umwaka w'ibihumbi bibiri umwaka w'ibihumbi bibiri ku bunani niba nibwo cyatangiye kikazarangwa n'umwaka w'ibihumbi bibiri n'ijana ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga umutumirwa padiri theogene yakaremye ni umuyobozi nshingwabikorwa wa agecl umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga mu gifaransa ni association des jeunes de saint charles rwanga uyu muryango rero nyine utoza urubyiruko kugwiza amahoro kuri telefone dufite jean yohani we urakomeye uri he yoha
uri mu burundi mu burundi hehe
mu rutana mu rutana
yego ye gusha ku ngingo jean
yego akabazo nagira mbaze nagira mbaze ageseri aho yoba ituye n'ibyo ikora n'inge n'umuntu ashobora gukorana nayo ukuntu bigenda uri mu burundi ye ubwo urashaka kubaza nimba no mu burundi
uyu hakorera nimba umuntu ariyo byo ashobora gukorana byo kunda byogenda gute yobikora gute ye jean urakoze
yego ye padiri yakaremye mu burundi se hari amashami muhafite
oya mu burundi nta mashami tuhafite urumva no mu rwanda ntiturahakwira ariko duteganya ko hari ama ama onj nayo afite intego nk'izacu dushobora kuzagenda tugirana paritonariya ku buryo twajya tugirana umubano tukaganira tugahanahana inyigisho ku buryo kano karere k'ibiyaga bigari gasa n'akafite ibibazo bimwe twese twakubakira rimwe ikinyejana cya makumyabiri na rimwe rwose kigatandukana n'igishize kuko inyota turayifite
kandi tutibagiwe ko no mu burundi nyine indyane nazo zihora zicura inkumbi ibyaho bisa n'ibyacu
noneho kuri telefone hari david david
karame karame urakomeye
urakomeye cyane
ku murongo wawe utameze neza ariko rero gerageza utubwire aho uri
oke ndi nk'ibisanzwe nyine ndi mu ngororero ariko njye ndimo ndabumva neza na ndimo mbabaza mumeze mute turakomeye rwose ni uko guja ku ngingo
ku ngingo nyine ndakomeza ku byo wenda yavugaga uwo muvandimwe ariko cyane mbona yuko nk'urubyiruko amahoro twagakwiye kuyasigasira kuko amahoro igihugu n'abantu ubwabo bafite amahoro n'igihugu kibashyashya ariko mvuga wenda cyane ubona ko muri iki gihe amahoro amahoro nubwo hari imiryango imwe n'imwe igiye igerageza kuyabungabunga ariko ntabwo ubona ku isi nta mahoro ahari wenda mbivuge mu ijambo rimwe ryahuranije gutyo reka tubanzirize mu rwanda kubera ko gato gato kabyara iyo uduteranyije tubyara kinini twigumire mu rwanda aha eee yeka tugume mu rwanda nirugira amahoro n'isi izagira amahoro
yesi n'urwo- eh, isi nyine yagira amahoro ariko rero ni ukuvuga ngo turebye wenda mu rwanda nk'uko ubimbwiye Mm, amahoro wenda muri rusange igihugu kirafite ariko mu miryango yacu tuvukamo mhm, mu miryango yacu tuvukamo nta mahoro arimo cyane kuko eh, ubushize hari ikintu ntabwo nibuka neza ariko hari ikintu eh, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yavuze ndumva nibuka neza gerageza ku- Ah.
yego Eh, eh, iravuga ngo ngo ingengabitekerezo hagati y'amoko ngo iri kugenda icika Mm, ngo ariko hari indi ngengabitekerezo iri kugenda yaduka kandi ngo idakurikirana hafi ngo igwanywe mhm.
ngo yabyara ingaruka cyangwa se yatuma abantu babura amahoro ingengabitekerezo y'amadini yego
kugeza uyu munsi hari hari ahantu hamwe nzi muri karitsiye yacu hari umubyeyi wanze gushyingira umwana we ngo kuko uwo bagiye gushakana badahuje idini
He, nibaza ni eh, ku rwego abanyarwanda tugezeho ntabwo twakabaye turi abantu bagifite iyo myumvire kuko nimba wanze gushyingira umwana ngo ntawuje idini n'uwo bagiye gushakana mm, eh, urumva nyine ya- ni intandaro yo kuba amahoro azagenda abane n'umugabo we cyangwa se n'umugore we kuko bakundanye ariko nibagirana ikibazo n'ubundi azamukira ati n'ubundi wanyu ntibanshakaga ugasanga rero kuba igihugu gifite amahoro ngira ngo no mu miryango yacu nk'abanyarwanda dufite amahoro cyangwa se tugerageje kuyabungabunga uyu munsi wa none amahoro u rwanda rufite cyangwa umutekano rufite byarushaho kuba byiza mm.
Eh, gusa ndashimira ndashimira uwo muryango ushingiye kuri karori rwanda kuko uragerageza kwigisha hari amakinamico magufi agenda aca kuri radiyo z'igihugu cyangwa se n'ahandi bashyiremo ingufu bigishe kandi tuzafatanya nabo kimwe n'abandi benshi cyangwa se n'abanyarwanda twese muri rusange kugira ngo dukomeze tubungabunge amahoro njye ndumva ari uko nguko nabivuga david urakoze cyane rwose
Eh, urakoze cyane kandi nari ngukunze ukumva kabisa nanjye ndagushimiye cyane Eh, hanyuma uzampe ka kanimero ka watsapu nkeka ko wabyibagiwe ye ndongera nibuke reka mbyandike
ye sawa sawa eh, mukomeze kumererwa neza yego nawe
Eh, padiri yakaremye
yego ijambo ni iryawe rero
Eh, arakoze Eh, ku bijyanye n'ibyo avuga by'ingengabitekerezo zishingiye ku madini ngira ngo ni- ni ikintu amadini asigaye arwanya cyane ku rwego rw'isi kujya ku rwego rw'ibihugu bashyizeho ekimenisime usanga muri buri eh, mu gihugu harimo urwego rushinzwe ekimenisime ugasanga muri diyosezi hari ntabwo rwose muri rusange amadini mu rwanda yaba yigisha ikintu cyo kuba abantu bapfa amadini Mhm.
niba ari naho yabibonye baba ari abantu bifitiye imyumvire yabo yihariye ariko ntabwo ari amadini aba yabatuma
Eh, ariko rero padi nyamara avuze ikintu gikomeye nubwo kiliziya en tant qu'institution mbese nk'umuryango mba ariko nabyita buri Yego.
gihe nanjye sinabiguhisha yuko mukunda kwihisha ngo kiri- kwihisha inyuma y'icyo kintu ngo kiliziya si yo yabatumye nyamara mugahindukira mukatubwira ngo kiliziya ni twebwe abantu none se Yego.
icyo kibazo umuryango kiliziya it- it- it- utagihagurukiye mu bantu bayo ngo ni uko itabatumye si ingorane
ngira ngo aho byaba byagaragaye Ah, aho byaba byagaragaye paruwa- padiri wo muri iyo paruwasi yagombye kureba uwo mukristo niba ari umukristo we ah, akamubwira ati ntabwo ari byiza kubuza abana bikundaniye kuba babana bakabi- bakabiganiraho ariko akenshi uwo muntu uba wafashe icyo cyemezo akenshi niyumva abifata ku giti cye ntabwo aba yabwiye padiri mukuru umva rero ni imyumvire y'abakirisitu nyine cyangwa y'aba- mu yandi madini buri wese ku giti cye utaravuguruwe n'ivanjiri ngo yumve ko umuntu ari nk'undi Eh, ni- ntabwo umuntu yavuga ngo kiliziya yagera kuri buri rugo kugira ngo ijye kureba imyumvire afite ku mubano we n'abo mu yandi madini ariko Mm.
ikibazo kigaragaye niho abantu bashobora kureba padiri mukuru akaba yabafasha cyangwa se nawe agahaguruka akajya kubareba kuko icyo kibazo kiba cyagaragaye nyine abamenye ngira ngo abamenye nawe mm, kuko muri paruwasi yaba yifuza ko ubukirisitu butera imbere Ah, nawe ubwe yabatanze kubimenya ashobora guhaguruka akavuga ati ibi bintu bitazitirirwa ko wenda ariko twatumye haba amakimbirane ageze hariya reka mpaguruke mu byo mu muryango remezo mvugane nabo ndusheho kubasobanurira eh. nanone kubera ko ari amadini atan- ari amadini atandukanye nk'uko david abivuze jye ndakeka hari abantu bayobora amadini muri ako gace uyu muhungu w'ingororero watubwiye nabo bombi bafatanya
Eh, nabo bafatanya nabo bayobora andi madini Eh, padiri nimba ari abakatolika pasitori nimba ari aba- abaporoso ibi- sheke imamu nimba ari abayisilamu bagafatanya bose abo bayobora amadini muri ako karere
yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga gwiza amahoro nicyo turimo tuganiraho na padiri theogene yakaremye kuri telefone turi kumwe na eric eric we
yo urakomeye uraho urakomeye yego yego uherereye he ah ubu ngubu ndi igicumbi mu rwanda Eh?
igicumbi igitindi igicumbi oh ni igicumbi eee ni ukubera ko telefone yawe idasohoka neza ariko gusha ku ngingo aha hari hatewe n'ibibazo by'amakonegisiyo ahari Eh, nanjye ikibazo nashaka kubaza uwo uwo mupadiri yego
Ah, ni icyerekeye n'uwo muryango uwo muryango washinzwe ryari waje ryari ugamije iki yewe yabivuze ibyo ngibyo igihe washingiwe Ah.
ni mu bihumbi bibiri na kane wemewe na leta mu bihumbi bibiri n'umunani ako ngako b- ahubwo icyo ugamije nacyo yakigarutseho inama nakugira ni uko wa- waza gutega amatwi nanone iki kiganiro None- noneho akandi kantu nanjye na- kuko ahantu ndi Buretse radiyo se- ntabwo irimo buretse se kuv- nyine ahantu ndi mubwire.
radiyo- Buretse radiyo mu- ntabwo irimo kuvuga buretse nkubwira aho ugisanga nyine Eh.
e- ejo mu gitondo kizasubiraho kuri radiyo ijwi rya amerika guhera saa kumi n'ebyiri hanyuma Ah, hanyuma ah, ubwo ah, u- uramutse utabishoboye sinzi nimba wagera kuri interineti hanyuma Eh.
ukaza kugikurikira kuri radiyo yacu voa akadomo komu
ba murakoze umunsi mwiza ye nawe
Ah, radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se padiri yakaremye
yego ndakumva mutubabarire ni ibyuma bya tekinike na telefone biba bituvangiye ako kantu mwumvise ngo yohava mutubabarire ni akantu kaduci- ga- nta kibazo gaciyemo nta kibazo yego gwiza amahoro ubu ngubu Yego.
iyo murebye kuko ikibazo ndakeka burya ah, byose bituruka ku, ku mu- mu- ku bintu biri mu mutima w'umuntu
Yego.
n'uburere yahawe mu babyeyi bikanagenda ariko uburere ntabwo buturuka ku babyeyi gusa mfite ubu ngubu buturuka no mu mizi y'ababyeyi banjye mu baturanyi banjye muri bene wacu bose none gwiza amahoro dukurikije ibyo bintu byose byabaye mu rwanda n'ubwo burere Yego.
twabonye ubona babyakira gute urwo rubyiruko rubyakira gute
Eh, icya mbere ni uko dufite uko twita amahoro eh
amahoro tuvuga ko ari ituze ry'umutima umuntu ahabwa n'umubano mwiza afitanye n'imana nawe ubwe n'abandi n'ibintu byose mhm, tugasobanura rero ituze ry'umutima ni iki kubana neza n'imana ni iki kubana neza nawe ubwawe ni iki kubana neza n'abandi ni iki kubana neza n'ibintu ni iki mhm.
ibyo rero usanga urubyiruko rubikunda cyane kuko usanga atari nayo ari nacyo atari nacyo bitaga amahoro noneho Eh.
bagatangira kubona ko ibyinshi byabuzaga amahoro nawe ubwo babigiragamo uruhare noneho bagatangira kubona ko kugira amahoro ukayagwiza ari ukunoza umubano wawe n'imana nawe ubwawe n'abandi n'ibintu byose bagasa n'abafashe ingamba ndetse zibafasha kubakamo ayo mahoro ayo rero urumva ko umuntu yumva atyo
Mhm.
ashyigikira cyane ubumwe n'ubwiyunge mu miryango kandi ubumwe n'ubwiyunge mu miryango nibwo buzagenda bukura bukura bukabyara n'ubumwe n'ubwiyunge nyine mu gihugu ayo niyo mahoro twe tuvuga ko itera amahoro n'umutekano ibihugu burya leta biba bishinzwe cyane cyane umutekano Mm.
ariko burya amahoro yo arenze arenze ubushobozi bwa leta amahoro atangwa n'imana eh, amadini yagombye kuba cyane cyane ari muri iryo jambo amahoro leta yo za leta zo zikaguma mu bijyanye n'umutekano kuko amahoro mu mutima leta ntiyagerayo
none se kugira ngo nkanjye kamirindi thomas ngira amahoro ku mutima ndi urubyiruko Yego.
ndi urubyiruko ndi mu Yego.
itsinda gwiza amahoro
yego wanyigisha gute kuy- kuya- kuyagiramo muri jyewe
icya mbere ni ukubanza kukubwira icyo amahoro ari cyo yego ibyo noneho iyo tubivuyeho umaze kumenya icyo amahoro ari cyo nk'uko maze kubikubwira yego umuntu atangira kugufasha gusuzuma wa mubano wawe noneho n'imana aha ukareba ibiwubangamira kuko kubana neza n'imana ni ukumenya ukwenda nyine ikakubera imana nawe ukayibera umwana Mhm.
iyo rasiyo y'umubyeyi n'umwana ukareba ese ihagaze ite umuntu akagufasha ibigomba gukosoka birumvikana ibyo n'umurimo w'abapadiri dusanzwe dukora Mm.
hanyuma kubana nawe ubwawe umuntu akabikwigisha ni kwa kundi umuntu yicara kumva yiyishimiye kubera ko avuga ati nze ni ishusho y'imana nacunguwe n'amaraso y'igiciro y'igikomangoma mbese bikampa uburemere nkumva rwose ndemereye n'ubwo haba hari ibyo mbuze ariko Mhm.
nkahumurizwa n'uko numva na- namenye cyangwa se nongeye kwibutswa uwo ndi we Mm.
bi- bikanatuma nibuka na mugenzi wanjye uwo ari we, nawe turasangiye inkomoko n'imana wacunguwe n'amaso y'igiciro ya yezu kirisitu nawe ufite agaciro ibyo byose uko umuntu agenda bikwigisha bigenda bikuzamo iyo nyota nyine eh, yo kubyakira bikagukuramo amahoro agenda aza burya amahoro ni porosesisi ni ibintu umuntu agenda ashyira mu Ni mutwe urugendo.
bikanuka mu mutima Eh, Bir- birema amahoro mu buryo umuntu atamenya ubwo ari bwo. kuko n'imana iyatanga kandi iyo uteye intambwe imwe usanga imana burya imana itera amabuye icyenda n'icyenda igusanganira ni ibintu byoroshye iyo wagize iyo nyota imana iba iri hafi kugira ngo ikumare inyota padiri yakaremye impamvu cyane cyane ku mubano n'ibintu Yego.
twavuga ku mubano n'ibintu Eh, eh, burya cyane cyane umubano dufitanye n'ibintu niwo usanga ukunda kubuza abantu amahoro mhm.
usanga ibintu abantu barabikuye mu mwanya wabyo bakabiha agaciro karenze ako bifite Mm.
noneho kubera ibyo ufite bitari ku rwego wumva ubyifuzaho ugahorana umutima uhangayitse Mm.
rero umuntu amenye ko icya mbere ari imana we ubwe n'abavandimwe ibintu bikaba nk'impamba y'urugendo tuba muri iyi si Mm.
ko atari byo bitanga agaciro ahubwo agaciro umuntu agafite kuba ari ikiremwa cy'imana wacungurijwe amaraso y'igiciro akumva ko agaciro gahagije n'ibintu yari bya mirenge ntacyo byongera kuri ako gaciro Mm.
icyo gihe cya kintu gikunze kubuza abantu amahoro kijyanye n'ibintu umuntu aba agitsinze bigatuma amahoro eh, atagira intambamyi nyinshi Eh.
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda padiri yakaremye impamvu nari nkubajije ibyo ngibyo ni ukubera ko ku giti cyanjye mbona imyigishirize y'icyo twita inkuru nziza ivanjiri nyine mu rwanda kitarageze ku nshingano kuko mvuka hari isave niho paruwasi Yego.
ya mbere yabaye ya-
Yego.
jenoside yakorewe abatutsi yabaye ivugabutumwa rigeze mu rwanda hashize imyaka ijana hafi Yego. hafi hafi ariko yego abantu badukira abandi babaziza icyo bari cyo ni ukuvuga ko yego bari bamaze imyaka ijana bigishwa gukundana Yego.
bigishwa inkuru nziza bigishwa amahoro bigisha ariko biranga
yego ubu noneho iyi gwiza amahoro yo iza bikosora ite
urakoze cyane kugaruka kuri icyo ki- ko mu byatumye nanjye njya gushinga umuryango Eh, icyo kibazo wibajije nanjye nicyo nibajije aha
nigeze numva ukuntu ivanjiri igeze mu rwanda hashize imyaka ijana ibintu by'ingenzi mm, ariko kubera kubitekerezaho cyane gukurikirana mu mateka umuntu akajya mu mateka ya kiliziya n'aho hose yatangiriye ukageza n'aha ngaha mm, usanga hari igihe cyageze mu mateka ya kiliziya abantu bamera nk'aba- nk'aboroheje cyane ibintu bijyanye n'ubukirisitu bihinduka ibintu bimeze nk'umuco gusa mhm, uburyo urebye kugeza mu myaka za magana atatu na cumi na kabiri igihe cya- cy'umwami constante wahaye amahoro kiliziya constantin yari umwami wa roma bimeze Mm, icyo gihe mm, nuko yatangiye kwevuriwa nyuma yaho usanga kiliziya yagiye kwizwa ku isi hari umwimerere yatakaje yarabaye cyane sosiyale kurusha uko yaba kuko icyo igomba kuba cyo mhm, ubu rero ikinyejana cya mbere cyarangiye kikaba gisaba amadini gutekereza noneho akaba yarushaho kuva mu kintu cya rusange bose abantu bagatekereza kuri icyo bita konverisiyo guhinduka kuko icyo kintu rwose nanjye ntakubeshye mbona ikigenda guhinduka mu ba- mu bemera imana mu rwanda ntabwo cyabayeho cyane ni kuri bakeya cyabaye kandi umusaruro wabo nawo waragaragaye hari benshi ba- muri ibyo bihe uvuga batanze ubuhamya bukomeye Mm. nuko rero umusanzu wagwiza amahoro ni uwuwe kugira ngo bihinduke
Alo?
yego ndakumva padi nari Alo?
ndimo alo
Halo?
yego ndakumva jyewe sinzi impamvu uh, utanyumva yego eh noneho uragarutse nuko ni byiza nawe ndimo nkubaza nti none se gwiza amahoro izabikosora gute njye narangije ariko ntabwo ndimo kumva eh halo halo
Eh, halo?
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi Halo.
n'ikinyarwanda reka reka twongere du- du- duhagarike twongere du- duhamagare padiri kubera ko tutari kumvikana twaba tuvugira mu kirere radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abamfasha bambwiye yuko padiri yakaremye umuyobozi nshingwabikorwa wa agecl umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga yagarutse ku murongo padi wagarutse yego yego njye nagarutse ni byiza ni byiza imirongo ya telefone hari igihe idutobera cyane nuko Eh, intangaha zirahari cyane Eh, twarimo nyine tuvuga uku kuntu ibya kiliziya katolika usibye ko atariyo yonyine iby'amadini bitadufasha cyane mu bihe byashize none rero byabaye mu rwanda nayo ndimo nkubaza nti gwiza amahoro izabikosora ite ku buryo noneho abantu bagira amahoro muri bo koko
kubikosora si ukundi ni ukongera gutekereza kuri icyo mwise guhinduka Mm, noneho inkuru nziza yigishwa ntiyigishwe muri rusange ahubwo iga- igamije guhindura imitima koko abantu baka- bagatera intambwe bakava mu myumvire ya rusange bakagera rwose mu myumvire y'imana ko baratugira amahirwe iva- idini yacu ishingiye kuri yezu kirisitu imana yigize umuntu mhm.
kandi nirwo rugero rw'umuntu parufe umuntu wuzuye umuntu nyawe imana yashakaga ku buryo ushaka kuba umukirisitu nta wundi afite agomba kureberaho ntarebera kuri musenyeri ntarebera kuri padiri arebera kuri yezu kirisitu U- iyo utageze kuri urwo rwa yezu kirisitu rero ntunifuze gutera intambwe ngo ugende wisanisha nawe uba uri muri kiliziya ariko nyine uh, by'umuhango ni ba bandi bajya batubwira mu ivanjiri igihe kizagera bagera imbere ya yezu ati nunze imbere mwanko z'ibime nigeze mbamenya abakristo rero bakwiye kuzava muri muri abo ngabo bazahura n'ingorane nk'izo ngizo akamenya icyo kuba umukristo ari cyo ibyo rero ntabwo byitaweho cyane mu gihe cyahise n'uyu munsi sinzi niba abantu babibona cyane ngo babishyiremo imbaraga ariko twebwe biri mu byatumye nyine abantu bashaka gukora ikintu cy'umwihariko Mm.
yego
ikiganiro cyanyu murisanga ni hano kuri radiyo ijwi rya amerika iri i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turagana na padiri theogene iyakaremye kuri gwiza amahoro kuri telefone turi kumwe na reverian reverian we
karame urakomeye
turakomeye turakomeye uherereye he reverian
mperereye i rwamagana mu rwanda ye mu burasirazuba
eh, mu burasirazuba nuko gusha ku ngingo
Eh, nagira ngo mbaze padiri Mm, iyi asosiyasiyo gwiza mhm.
ireba Ni Gwiza urubyiruko rwo muri Amahoro.
kiliziya gatolika ni gwiza amahoro eh?
ni gwiza amahoro Gwiza Ama- gwiza amahoro eh
ireba urubyiruko rwa kiliziya gatolika gusa ako ni akabazo ka mbere aka kabazo ka kabiri aha
ko iyo tugiye kwitegereza mu rwanda ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda usanga hari intambwe rumaze gutera ariko tugasanga mu madini ubwabo bafite amacakubiri ateye ubwoba
sobanura aho ngaho ubibona gute
egizampure urugero
urugero umuyoboke w'idini ya ya pantekote iyo ahuye n'undi iyo abonye undi muntu wo mu yindi dini amwita ngo ni mubisi ntiyumve ko nawe ari umuntu nka we none nkaba mbaza padiri habaho imana zingahe ku buryo abo bantu baba batandukanye ku buryo batumvikana hari ikindi kibazo cya gatatu hari umuntu umwe wo mu idini nk'iyi ngiyi tuvuge nk'uwo mwadetera akaba atashyingira umukirisitu cyangwa umukirisitu w'umugaturika cyangwa se umukirisitu w'umugaturika nawe akaba atashyingira umusilamu ibyo impamvu hari itandukano ringana gutyo uwo muryango asosiyasiyo yashinze utegereza kuzabikoraho iki ni utwo tubazo twanjye ye urakoze reverien
sawa sawa padi umwanya ni uwawe
barakoze cyane rero agarutse ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge ati mu madini harimo amacakubiri ateye ubwoba ariko icya mbere cyane nagishubije cya mbere kijyanye no niba dukorana n'abagaturika gusa navuze ko umuntu wese wifuza kwimakaza umuco w'amahoro muri kinyarwanda makumyabiri na kimwe bose ni karibu ntabwo tuvangura amadini hanyuma icya kabiri cyane n'aho avuga ati umwe n'ubwiyunge mu rwanda usanga hari aho bugeze ugasanga barimo kuburira mu madini byo navuga ko nawe akabije arakabije ni nk'umuntu umwe yabaye babiri batatu ariko ntabwo umuntu yavuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane muri uru rwanda ko amadini afitanye amakimbirane ko abantu badashakana barashakana ariko nanone burya hari igihe umuntu ku giti cye ahubwo kuko nka dini ryacu rya gaturika yemera ko umugati ubasha gusakana n'uwo mu yindi dini bakanabasezeranya rwose bakajya bumvikanaho ariko hari nk'umuntu uvuga ati niba ngiye ndi umugaturika nkajya gusa n'umuyisilamu ejo uzasanga ntashobora kujyana n'umugabo wanjye n'abana banjye mu misa ejo se mbese akaba uvuze ati njye numva bitanyubaka uwo nguwo rero abakobwa baba ari benshi abasore baba ari benshi ntabwo umuntu yakumva ko hari ikibazo cy'uko amadini adashyingirana ahubwo ni bwa kuvuga ngo ese nzakomeza kubaka ubuyoboke bwanjye mu idini gute ibyo ngibyo rero bibayeho atari atari umuntu wundi ubatekerereje ngo ababuze ibyo rwose numva ahubwo ari na byiza ko umuntu yashaka n'uwo bahuje idini kugira ngo na ba bana bazarera bere gukura bafite iyo diviziyo nayo imana yo ni imwe imana yo ni imwe n'umuntu yaremye yamuremye mu ishusho yayo abantu twese turi mu ishusho y'imana ibyo gutandukana kw'amadini ni bwa ni kwa kudashoboka k'umuntu nyine ni kwa kudashoboka k'umuntu ntabwo ari imana wavuga ngo niyo yabishatse ariko imana ikoresha ni uko kudashoboka kw'abantu iryo tandukaniro ry'amadini ikarikoresha mu kubaka umuryango wayo n'ubundi umwe muri iyi si yayo
nyamara aka kantu yavuze k'abantu bo mu madini atandukanye bagirana ingorane zo gushyingirana nabyo david wo mu ngororero yari yise ingengabitekerezo y'amadini yego ariko nk'uko bisobanura ntabwo ari mbese uwo muryango witwa idini nyakuri n'abantu ku giti cyabo nk'uko bisobanura ariko rero niba abantu umuntu wa kabiri abigarutseho muri iki kiganiro ni ukuvuga ko bishobora kuba biteye impungenge kandi tutanirengagije ubu se umuntu koko yakubwira ngo wowe ngo uri mu by'isi ngo uri uw'isi bikagushimisha
hari abantu nyine ntazi ukuntu babarira mu madini yabo aha
ni nka kuriya n'abayisilamu harimo bakabya ngo utari umuyisilamu ni umukasiri yego ni umukasiri ni ibintu bibaho ariko ikaba ari imyumvire igomba kugenda icika umuntu akumva ko niba yemera imana imana iri muri mugenzi we nk'uko nawe imurimo yagombye kubanza kubona ubwo bumwe basangiye kuko bose nyine ni abana b'imana batuwemo n'imana bari mu isi y'imana kandi bari mu rugendo rwa n'imana kumva rero waba umuntu ukamwita ukundi umukuyemo ya mana ubwo nawe wagira ngo ntibikurimo ubwo rero umuntu ubivuga nawe nta mahoro aba yifitemo ashobora guteza nta mahoro aba amurimo n'iyobokamana rye riba ripfuye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite prosper ndakeka ari nawe ugiye kudusoreza iki kiganiro kubera ko ndabona dushigaje iminota mikeya prosper rero tumuhamagare kandi musabe ku- kuvuga magufi prosper we mutubabare n'iza telefone zihora zidutera utu tubazo yego prosper prosper prosper nawe bambwiye yuko umurongo we ucitse hagati aho ngaho none padiri yakaremye reka tu- Ndakumva.
turebe ukuntu twasoza iki kiganiro ku buryo ucyumvise agira icyo akuramo icya Yego.
mbere icya mbere gwiza amahoro ni iki
biza amahoro ni iki biza amahoro tuya- biza amahoro tuyagabe ni indamukanyo y'abari muri uwo muryango ajeseri n'abagenerwabikorwa bayo nabo bari muri ayo makarabo iyo bahuye baravuga ngo biza amahoro undi agasubiza ngo tuyagabe yego ibyo rero bikerekana icyifuzo dufite mu kinyejana cya makumyabiri na kimwe twifuza rwose ko umunyarwanda yaba igicumbi cy'amahoro akaba ariyo mpano afite iruta izindi agabira undi munyarwanda bahuye undi murundi bahuye cyangwa umugongoma undi muntu wese bahuye ni icyo- ni nk'i- ni nk'icyifuzo dufitiye buri buri muntu wese mu gihe cya makumyabiri na kimwe biza amahoro ubundi tuyagabe
ariko mukiba- n'indamukanyo ubundi ni indamukanyo ariko i- ari n'intego ari n'icyivugo
kandi tuyagabe niyo dukunda kuyikoresha cyane n'amakaramu yacu akitwa gwiza amahoro karabusi Eh, none se padi ubu ntabwo abayobozi ba kiliziya bazakutera hejuru bavuga yuko indamutso n'inyi- n'inyikirizo yayo ngo yeza kuzwe iteka ubishimbuje gwiza amahoro tuyagabe
oya ntabwo nabisimbuje rwose sinanabikora sinanabirota ifeza kuzwi n'indamukanyo isanzwe iriho no ku isi ariko mu hose.
bihe byose abantu bashaka kugira akantu bi- ba- bashimangira bitewe n'icyo batekereza bifuza nta ibyo ntabwo twabipfa na kiliziya gatolika rwose nta kibazo bifiteho Eh, nu- ubu rero icyicaro cyanyu gikuru kiri hariya i butamwa imageragere Utu- ugeze- nicaye rwose Eh, ariko tubwire yuko hari n'ahandi hari amashami hari na patrick wabwiye yuko uza mu- mugomba kuvugana ukamuyobora akajya muri kaminuza i butare hariya bakavugana nuko ubwo usibye rero aho ngaho muba mufite amaclub ariko na david wo mu ngororo yavuze yuko mufite n'ikinamico kuri radiyo hari utundi Oya, dukorwa nzibuka ko hari abandi- ni abandi yavugaga ni abandi yavugaga twebwe urebye ntabwo turagera kuri urwo rwego nubwo tubyifuza ariko ntabwo turabura n'izindi kinamico zibaho nyine zigera zibaho zivuga amahoro Mm.
Ko abantu baharanira ba- baharanira kwimakaza amahoro muri iki kinyejana cya makumyabiri na kimwe kugira ngo ni benshi naketse ko ari Ni mwebwe benshi oya ntabwo ari twebwe Eh, ibyo ari byo byose noneho usibye ubwo buryo muba mufite amatsinda amatsinda agakorana u- akikoramo ubwayo akikoranamo ubwayo hari ubundi buryo mufite nyine bwo gukwirakwiza mu rwanda nyine hejuru y'ayo makleb hari ubundi buryo mukoresha bwo kwi- bwo kugwiza amahoro
bijyanye uburyo bijyanye n'iki mu buryo bijyanye n'uyu muryango w'urubyiruko rwa karori rwanga
nk'uko nabibabwiye umuntu da- buri mwaka dutanga seritifika ku- twigisha izo nyigisho mu gihe cy'amezi icyenda abantu bahura kabiri mu kwezi iyo barangije bahabwa seritifika umuntu wese wahawe seritifika rero aho agiye aba agomba gukora iryo tsinda noneho tukariherekeza No- uburebye kugeza ubu bwari ubwo buryo ariko nk'uko nabikubwiye hari itsinda turimo gutoza rizasigarana uyu murimo cyane cyane kuko ngewe wenda mba mfite indi mirimo muri kiliziya itanyemerera kubona umwanya mwinshi ariko ubu turimo gutoza bo baza tuzakorana n'amadiyoseze dukora n'amaparuwase ku buryo rwose mu maparuwase menshi hazaba ayo makarabu ashingiye ku buzima bwa karori rwanga kuko ni umutagatifu ukunzwe wareze urubyiruko urumva kugira kiliziya gatolika ijya yitiri imugire umurinzi n'umuvugizi w'urubyiruko rwa afurika ni umuntu wari waragaragaje koko ko ari umuntu wakwe- wakwensipira cyangwa se wa waba icyitegererezo waba icyitegererezo ku bandi ku rundi rubyiruko kurumenye- kurumenyekanisha rero byakemura byinshi muri iyi afurika yacu aho urubyiruko nyine ubona ruhora ari abantu bazunguzwa n'ababakuriye uko bishakiye padiri theogene yakaremye umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga ndagushimiye cyane rwose namwe inshuti z'ijwi rya amerika uko mungana murakarama